bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika nabari uganda mu karere ka kisoro mwebwe mutwumva atankomazi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joy diane ninahazwe mu kanya tukahera ku yagezweho ijya n'ino ku isi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye yongeye kugabisha mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ko ari nkamwe Uburusiya bwotera Ukraine bwokwimba bwigera ku ngaruka zikaze butazokwitura buzogira mu itangazo ibiro vy'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House vyasohoye vyavuze ko mu kiganiro co kuri telefone camaze amasaha abiri n'iminota ibiri Biden yagabishije Putin amubwira ko naho Amerika kumwe na basomambike bayo biteguye gufasha gutora umuti biciye mu nzira diplomasi hari n'izindi nzira zitazoba nziza ku burusiya biteguriye gucamwo ari nk'amwe uburusiya bwotera ukraine President Joe Biden na Putin bavuganye kuri telefoni mu gihe icuka kibandanya kuba kibi cane hagati y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bubandanya kongereza igitigiri c'ingabo kuzigera ku bihumbi ijana bufise ku mipaka buhana na Ukraine. Yuri Ushakov, muhanuzi mukuru wa Putin mu vya politike mpuzamakungu, yemeje ivy'ikiganiro ca sebuja na Biden avuga ko Biden ivyo yavuze atagishasha kirimwo kandi ko umuti Amerika iriko iratanga ku bibazo vy'Uburusiya na Ukraine binyuranye n'inzira uburusiya bwipfuza gucamwo mu gutorera inyishu bufitaniye na ukraine ushakov abandanya asigura ko yaba biden canke putine bose ariko bemeranije ko bagiye kubandanya bavugana ku kibazo co kumenya ico yuri ushakov yibaza ku bivugwa ko uburusiya busigaje umwanya muto cane bukavogera ukraine mu kuyitera yagize ati ubwoba ataco bushingiye ko bubageze habi amerika yo yamara yemeza ko amakuru yo kwizera ivana mu majejo amaperereza yerekana ko uburusiya bushobora gutera Ukraine bitarenze kuwa gatatu w'indwi iza umwe mu bategetsi ba Amerika nawe yavuze ko ikiganiro carinze gihera Putin aterekanye ishaka ryiwe ryo gutora umuti wa diplomasiya hagati aho Amerika ijara amaze kugara ubuserukizi bwayo i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine yongera itahukana abakozi nka bose bayo bari i Kiev Australia na Canada navyo vyatangaje ko biza uh, kugara ambasade zavyo i Kiev mu gihe Bwongereza Ubudagi n'Ubuholandi bisaba abanyagihugu bavyo gukinjura bidatevye amakuru abagezeho ku ijwi rya amerika hirya no ku isi muyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com aderesi yacu ya youtube instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuyavugwa ku rwanda aho umurwi w'abadepite bagize akanama kajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu mu nama nshingamateka ya amerika ku wa gatanu w'ino ndwi batoye bemeza ingingo isaba ko paul rusesabagina yorekugwa bavuga ko ari ku mvu zo kurokora ubuzima bwiwe iyo ngingo yazanywe na depite jokin castro wo muri leta ya texas ari naho rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda yahora aba imbere yo kwisanga mu rwanda atazi uko yahashitse ubundi uwundi mudepite yayizanye ni uwitwa yungu kime wo muri leta ya californie temistokle mutijima arabandanya n'ino nkuru mu mwanzuro wabo bashyikirije aka kanama badepite joaquin castro na yang kim baragaruka ku buryo butavugwaho rumwe rusesabagina yagejejwe mu rwanda n'uko yafunzwe mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kuhagezwa baributsa kandi ko mu kwa cumi n'abiri kwa bibiri na makumyabiri itsinda ry'abagize inteko nshingamategeko ya amerika mirongo itatu na batandatu bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba gusubiza byihutirwa rusesabagina muri amerika banamugaragariza impungenge batewe n'uburyo uwo yavanywe muri emira ziyunze z'abarabu mu buryo bunyuranyije n'amategeko baragaruka no ku zindi nzego zitandukanye zagiye zigaragaza kunenga itabwa muri yombi n'imiburanishirize y'urubanza rwa rusesabagina zinasaba ko yarekurwa izo zirimo inteko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'urugaga rw'abavoka bo muri amerika aha kandi baributsa ko nyuma y'aho bwana rusesabagina akatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri n'umwe umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ned price yagaragaje ko leta zunze ubumwe za amerika itewe impungenge n'inenge zagaragaye mu rubanza rwe abo bakavuga ko hashingiwe ku kuba uyu rusesabagina afite uburwayi bukomeye bw'umutima ndetse anakirutse kanseri kandi akaba atarimo kubona ubuvuzi n'imiti bikwiye basaba ko leta y'u rwanda yamurekura byihutirwa ikanamwemerera gusubira aho yari atuye muri leta zunze ubumwe za amerika muri uwo mwanzuro kandi barahamagarira leta y'u rwanda gukora ibishoboka byose rusesabagina akabona abaganga bakwiriye n'ubuvuzi bukenewe kugira ngo ubuzima bwe yaba ubwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe bugende neza abo badepite kandi barasaba igihugu cyabo ko mu biganiro byose kigirana na leta y'u rwanda kigomba kuzamura ikibazo cya rusesabagina no kotsa igitutu ubutegetsi bw'u rwanda ngo bumurekure ariko kandi madame Ilhan Omar umwe mu badepite bagize akanama k'ububanyi n'amahanga mu nteko y'Amerika ukomoka muri leta ya Minnesota we yanze gushyigikira uyu mwanzuro madame Ilhan Omar yagize ati ndashaka gusobanukirwa ko twemeranya neza ko ibyaha bwana rusesabagina leta y'u rwanda imushinja bikomeye nubwo nemera raporo zigaragaza impungenge ku buryo yafashwemo n'imigendekere y'urubanza rwe uyu mugabo arashinjwa ibyaha by'iterabwoba kandi yaraburanishijwe arakatirwa nubwo numva icyifuzo cyo kumurekura ku mpamvu zo gutabara ubuzima bwe ariko sinshobora kubishyigikira nta kintu cyazamuhagarika gukomeza gushyigikira imvururu n'iterabwoba mu gihe yaba ari ku hagati aho anayisi kanimba umwe mu bakobwa ba rusesabagina aherutse kubwira ikinyamakuru Axios cyo muri leta zunze ubumwe za amerika ko aramutse agize amahirwe yo kubonana na perezida wa amerika joe biden yamusaba kumufasha asakarekurwa anayisi kanimba wakiriwe akarerwa na rusesabagina nyuma y'uko ababyeyi be bishwe muri jenoside mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yavuze ko adashaka kubura undi mubyeyi nyuma y'abo yaburiye muri jenoside nkibutsa ko nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba paul rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi hoteli rwanda yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu igihano gikuru cyatanzwe muri urwo rubanza rwasomwe mu kwa cyenda k'umwaka ushize ubu rubanza rukaba ruri mu bujurire aho ubushinjacyaha busabira abaregwa kongererwa ibihano ni urubanza ariko rusesabagina yikuyemo na mbere n'ubu akaba atarimo kwitaba ubujurire ibyaha aregwa bifitanye isano n'ibitero umutwe w'inyeshyamba wa FLN w'impuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye wagabye ku Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani.
Temistocle Mutijima urakenuye mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bujeje guhanahana amakuru buvuga ko abanyagihugu muri ico gihugu banyuzwe n'ico bita uruhara rw'amaradiyo akorera muri ico gihugu mu gutanga amakuru akenewe naho bamwe mu banyagihugu bemeza ko batakibona amakuru abamara inyota. Utwara ihuriro ry'amaradiyo akorera mu Burundi we avuga ko hari uduce tumwe tw'igihugu tumvikanamwo amaradiyo amwe amwe kubera ubushobozi buke bw'ibikoresho ayo maradiyo akoresha desire hatunga imana i kigali mu rwanda atubwira ibindi kuri uno wa gatanu niho uburundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya cumi na gatatu buri mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku kivugo kigira giti iradiyo n'umwizero uwo mwizero umushikiranganje wo kumenyesha amakuru leokadina cayisaba aremeza ko uhari kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu burundi vuga yuko uno munsi amaradiyo atanga imyizero bene igihugu kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose harimo hariyo amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abene igihugu usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo kuko usanga iradiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu barashima rero ibiganiro bica mu maradiyo kandi iradiyo yumvirizwa n'abanyagihugu benshi naho rero umushyikiranganje amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha abarundi hari abanyagihugu batabibona uko ariko hari n'abashima aba ni bamwe baganirira radiyo ijwi rya amerika abari mu burundi turumva neza yuko amaradiyo asamiranira ku butaka bw'uburundi aduhara amakuru atatumara inyota na gatonya duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere y'uko rwimo rwabaye mu burundi nyuma y'ibihumbi na cumi na gatanu rugo niho duherukira amakuru y'akanovera ku bwanje iradiyo imfasha ibintu byinshi ndamenya ibivugwa mu gihugu ndamenya amakuru nkamenya ibigezweho mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi rwose mu buzima bw'umuntu nk'akarorero nko kuri radiyo nkuru y'igihugu ntishaka gutanga amakuru uko ari barayahisha basaba rero ko nk'iradiyo nkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye ariko uri tere yabonetse ikazareka guca ihinyanyura mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu bo mu duce tumwe tumwe tw'uburundi bataronka amakuru uko bavyifuza bishikirizwa n'uburongoye urunani rw'amaradiyo asamiranira mu burundi onezime hari ubuntu amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije tucitse za kirundo hariya za muyinga baratubwiye yuko amaradiyo ya hano iwacu atumbirizwa cyane ubure rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse niyo iwacu yo biriko iravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu rwanda ari radiyo muri tanzania yinjiye icyo rero ni ikibazo ariko icyo kibazo muri mu rwego rct barakizi baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha aho rero nagira kumure nibutse amaradiyo abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi ariko kandi kumure na leta bishoboye igafasha ku kibazo kijanye n'ikigega ca leta co gusahiriza amaradiyo abayarongoye bamenyesha ko baroswe ntica ntikize umushikiranganji yabamenyesheje ko ico kibazo azogishikiriza abamukurira akizera ko umuti uzoboneka twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo icyo kigega gishobore ku- kubomboka twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore ku- kuronka nk'abo dufata mu mugongo icyo kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi nko mu kugura ibikoresho eh, bikoreshwa iminsi yose mu uwo mwuga wo kumenyesha amakuru no mu maradiyo ubu nuvuga ko eh, icyo kigega hariho ibiriko birakorwa eh, kugira ngo dushobore gusahiriza mu kugura ibikoresho eh, mu minsi iza eh, ibyo bikoresho nibyaboneka tuzoheza tubibashikirize nayo ku kibazo c'amaradiyo nk'ijwi rya amerika na bbc y'abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yishuye ati icyo kibazo eh, ni icyo kwigwa eh, murabizi ko hariho amaradiyo amwe amwe yafatiwe ibihano eh, ko twizera tuzofatikanya n'abaturongoye kugira ngo turabe ko hari icyakorwa imihinduro y'ikamaradiyo zuba gukora tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe ku nshuro igira iya cumi na rimwe iyo tariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa kabiri yemejwe n'ishyirahamwe unesco igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu nama igira mirongo itatu na gatandatu y'iryo shyirahamwe iciyumviro kikaba cyatanzwe n'igihugu cya esipanye desire hatungimana kigali ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abarezi bo mu nkambi ya mulongwe iri muri burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bahangayikishijwe na bamwe banyeshuri bata amashuri bakaja gukora imirimo yo kuroba mugenzi wacu vedaste ngabo muri uvira adufite ibindi kuri ino nkuru bamwe mu bana bo mu nkambi ya murongo iri muri segiteri ya mutambala teritwari ya fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi nduwimana eric yari umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya kasaba avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya murongwe ubu ngiyo ngiye mu mboga kwera utuboga ndose turadufasha mu muryango ndashobora gutaha muhira twabutse ugasanga ziriya mboga nazanye ziradufashije hariho ubufu budahari naho mba nazanye iza bitanu ndagurisha nkaronka iza bitatu z'ubufu tukarya udusigaye nuko mbayeho je ibyo ku ishuri nabyo nzigasitse mu burundi nyesenga isaki nawe yiga ku ishuri ribanza rya kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuroba ini murongo turi abanyeshuri mugabo harageraho harageraho injya imfungurwa zihera tukaba tuvuga ati injya ke- ko ziheze reka tujye mutambura kuroba baja kuroba mba turose n'ifi za bitanu badaraceho igihumbi zindi twaka kuzirya nicyo gituma rero twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza tumaze nk'iyinga tukaja kuroba ico tubona umenga tuba tugisombe isombe turaguranya jewe mvuga ati reka nje mutambara kuroba kumbure hari igihe nogive aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'abarundi biri i murongwe nyabenda matiyasi n'umwarimu ku ishuri ribanza rya kasaba ni ukuvuga nko mu ntango z'umwaka twari dufise abana bashika mu ijana na mirongo itanu ngaha mu ishure rimwe gusa n'abarenga ariko ubu ushobora gusanga mu ishure atari abanyeshuri mirongo itatu usangayo imvo nazo si izindi bamwe babaje bavugira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kuja mu buzi butandukanye ahantu uvuga nk'abigwa muri mutambara kuroba abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye katanga baraka n'ahandi abandi nabo ugasanga nk'abamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga gusatura amatafari gukora ibiyede nubwo biri uku bamwe mu babyeyi bo muri iyi nkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi nduwimana jean pierre ni umubyeyi wo mu nkambi ya murongwe abana bacu kuba bariko baragenda kuroba hariya hepfo biradufitiye akamaro kanini cyane kanini cyane rwose kubera urabona nk'ubu turi mu bihe by'ubukene ibihe by'indenga iyo umwana agiye kuroba hariya hepfo usanga turose kajya kiruba tugakoza ubugari ibintu nk'ibyo ugaca usanga imboga tuzirose bitworoheye biciye kuri ba bana yego turabibonamo inyungu ndende cyane kuba bariko baragenda kuroba hariya hepfo nta ruhombo na rimwe turiko turabibonamo ahubwo n'inyungu ndende kubera nk'umwana nk'ubu ntakitugora ngo tumugurire ikamba mbiri ijwi rya amerika ryagaragaje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byitaho impunzi rya aseri kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira gusa minani leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya murongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi umuntu iyo abyaye umwana ntamugura amatungo cyangwa se ntamugura ubuzima bubi aba abayemwo ariko aragerageza mu kibanza cy'umubyeyi akagerageza ariko ntatuma umwana kumuronderera ababyeyi rero numva nubasaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira muri icyo kiziba cyangwa bakuraho izindi ngeso zitandukanye si mu nkambi ya murongo yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi no mu nkambi ya rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya tanganyika oberase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo hejuru rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanye na mugenzi wacu ejo ni mukankusi agiye kutwakirira muganga iveta mukarugwiza hamwe na muganga joseph mwiza bari mu rwanda bose uko ari babiri n'abahinga mu byo kuvura amenyo baratubwira uko umuntu akwiye kwivuza amenyo n'ingene akwiye kuyafata zimwe mu ndwara z'amenyo ziza ari nyinshi kandi ubona zarashegesha abantu akenshi usanga ari indwara zagiye dongo zicukura amenyo noneho zikagenda zitera abantu ububabare butandukanye bugenda butandukana muri intensite bugenda ububabare bugenda butandukana bitewe n'aho gucukurika kw'iryinyo kugeze hakaba n'ubundi bubabare buterwa no gufatwa kw'ibiba bikikije iryinyo nyirizina ubu ngubu akenshi usanga aribwo bwiganje wenda bwa gatatu nakuvuga buza gake gake ni ubw'amakisida ibyo ni ibintu biza ukabiyoneramo ariko ubwo bwa mbere ni ubwo akenshi usanga tubona tubara nabwo umunsi ku wundi
yego mu kanya turaza kubigarukaho ku buryo burambuye reka nk'umwanya na muganga ivete nawe akunze kubona abarwayi bafite ibibazo byo mu kanwa ibibazo byo mu menyo mwebwe izo mukunze kubona cyane cyane izo mukunze kubagana nk'izihe
murakoze cyane indwara dukunze kwakira umunsi ku munsi cyane cyane izo gucukuka kw'amenyo ikindi ni indwara zikunda guturuka ku kuri uko gucukuka kw'amenyo abarwayi ntibabyiteho noneho bikaza bakaza babyimbye bagize ama infection bikaba byakomeza bakaza babyimbye nk'isura we akaza avuga ko yabyimbye isura ariko atazi aho byaturutse ikindi dukunda kwakira ni uburwayi bw'ishinya cyangwa se ibikikije iryinyo n'ubwo bw'amakisida ariko cyane cyane ni izo ngizo eshatu zibanza nizo dukunda kwakira umunsi ku munsi yego ubwo muraza kutubwira rero zimwe ikibitera uretse agisida ibindi birumvikana hari impamvu ziba zabiteye nagira ngo muganga joseph atubwire ku bitaro bya kabgayi mwebwe izo mukunze kubona cyane n'izihe
murakoze mu bitaro bya kabgayi dukunda kubona indwara izwi n'abaturage ndetse akenshi usanga bafiteho ubumenyi buke cyangwa buciriritse ariko ntibasobanukirwe uburyo bivuzwa indwara yo gucukunyuka kw'amenyo nk'uko muganga ivete yarabivuze akenshi bakatugeraho bimaze gufata indi ntera ku buryo ubuvuzi bwayo buba busaba ibintu rimwe na rimwe birenze ubushobozi bw'aho baje kwivuriza ku buryo rimwe na rimwe havamo n'amataransiferi cyangwa se gukuka kwayo kandi iyo urebye imirwarire y'iryinyo ubusanzwe iyo bitangiye gufatwa ugenda ubyumva nyamara kuba bidakabije rimwe na rimwe ntibitabire kwivuza hanyuma bakaza byafasha indi ntera ariko iyo uje hakiri kare ubusanzwe rwose amenyo aravurwa ubwo ngubwo rero nibwo dukunze kubona cyane bwo gusukuka kw'amenyo kuko muganga wundi yari yabivuze n'ishinya kwaruka ishinya yorosoka ku menyo cyangwa se hagafatamo ibintu bimeze nk'isima niba ko navuga cyangwa se karabasasa ibintu bigenda byomoka bigenda byomora ishinya bikayisimbura aho yari yometse akenshi iyo bimaze gukabya bikunze gutuma iryinyo rinajegajega rikikuramo abantu baza kwivuza ugasanga amenyo arajegajega ndetse ubwo ngubwo ni nabwo bubi cyane kuko ubwo ntiburyana akenshi usibye nko kuba yakwiborosa ishinya ikava amaraso cyangwa se hari n'ikintu kiyikomyeho ikava amaraso wakumva ni ibintu bisanzwe bitanamuriye noneho akazaza bimaze gufata intera yo hejuru yo kunyeganyega kwayo ku buryo biba bigoye kongera kuyafatisha ibyo akenshi nibyo dukunze guhura nabyo
reka ikiganiro kubera ari ikiganiro giha umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika nabo bakibariza ubwo mu kanya nanjye ndaza kugerageza kugusobanuza neza impamvu mubona zituma abantu batinda kwivuza bikagera n'aho amenyo yabo avamo reka mukumbanze twakire ku murongo wa telefone ruhamya ndagira ngo mubaze nk'iyo ugiye nko muri farumasi ukagura umuti witwa karibonate bakubwira ko hari indwara zimwe na zimwe uvura z'amenyo kuba amenyo yazaho utuntu tw'umukara cyangwa tw'umuhondo ariko bijeho kandi uyikoresha buri munsi biterwa n'impamvu itavaho nanone nkongera nkumubaza kubera iki firiwori amazi arimo firiwori firiwori leta yakanze kuvuga nk'igihugu yakoresha tanzania kenya na congo igice cy'iburasirazuba hano za rubavu bimwe amazi yaho byanga byakunda amenyo azaho utuntu tw'umukara cyangwa shokora utuntu twa shokora nanone ugasanga hari inganda zikoresha firiwori ni ukubera iki izo nganda zikoresha firiwori kandi nayo niyo amazi arimo firiwori ushobora kurwara kuzana amenyo tuno tuntu twa shokora reka ijambo muganga ivete ikibazo cya mbere kibaza ku bintu bijyanye n'ukuntu ujya muri farumasi ukagura bikarbonate mu by'ukuri hari impamvu ituma muganga asaba yuko wakoresha uwo muti ntabwo wowe wibwiriza kuwukoresha uko ubishatse ngo ujye muri farumasi uko ushatse uwugure icyo ni cyo mbanza guheraho hanyuma iyo uriya muti igihe muganga awuguhaye awuguha bitewe n'impamvu nk'uko muganga joseph yigeze kubivuga hari igihe uba ufite bya bintu bimeze nk'isima yavuze byafashe byahumye ku menyo ugasanga rero kugira ngo ubyoze byomoke biveho bitapfa guhita byemera ako kanya umuntu akaba yatanga uwo muti kugira ngo umurwayi abe awukoresha igihe gito bifashe kugira ngo bya bintu byafashe ku menyo bibe byakumukaho noneho mu gihe cyo kuvura iyo shinya umuntu akuraho iyo myanda yose iba yarafashe bizagende neza ikintu cya mbere naheraho ni uko ntabwo ari umuti wo kujya gukoresha uko ubonye kuko niyo muganga uguhaye akubwira igihe runaka ugomba kuwukoresha ntabwo ari umuti wo gukoresha igihe cyose ugomba kuwukoresha gusa ari uko muganga yaguhaye kandi nabwo igihe yakuhaye ntukirenze kuko iyo ukoresheje cyane nanone ushobora kwangiza amenyo ni ukuvuga ko biterwa n'uburwayi umuntu afite kugira ngo mumugenere igihe yego biterwa n'uburwayi umuntu afite cyane cyane iyo afite ibyo bintu byahomye ku menyo bimeze nk'isima nibwo dukunda kuyimwandikira kugira ngo bya bintu bise nk'aho byoroha byomoke noneho muganga najya kubikuraho nawe bimworohere kandi biveho neza n'umurwayi akire vuba ntabwo ari umuti wo gukoresha buri munsi ikibazo cya kabiri nacyo urakimusubiza cyangwa gihe muganga joseph yego ikibazo cya kabiri cyabazaga ngo abantu batuye hafi n'amazi magari arimo fiyore nyinshi bazana utuntu ku menyo nibyo koko kandi nanone akavuga ngo inganda zikora iriya miti y'amenyo zishyiramo fiyore nibyo koko ni ukuvuga ngo nk'uko tubizi ikintu cyose iyo kibaye cyinshi cyane ntabwo aba ari cyiza fiyore twese turayikeneye kuko fiyore ni ikintu gifasha amenyo gukomera kikayarinda gucukuka niyo ndetse turi kuvuga imiti umuti w'amenyo abantu bakoresha mwiza turababwira tuti murebe umuti urimo fiyore n'akenshi nimujya kureba ku muti w'amenyo akenshi uzasanga handitseho ngo fluoridated toothpaste ni ukuvuga ngo umuti w'amenyo urimo fluori ku muntu rero usanzwe utari hafi y'ayo mazi magari fluori ni ikintu cy'ingenzi cyane ni nayo mpamvu inganda nyinshi zizayishyira mu gukora umuti w'amenyo kugira ngo bibashe kurinda amenyo yo gucukuka nanone ariko kuri abo bantu baturiye amazi magari usanga fiyore yarabaye nyinshi mu mubiri noneho uko ubibona gutya inyuma ku menyo nta nubwo ari ibintu wahanagura gutya ngo biveho biba biri mu mubiri mo imbere kubera iki ni ya mazi anywa buri munsi akoresha buri munsi yatangiye gukoresha kuva akivuka kuva akiri umwana niyo mazi yakoresheje biragenda bikajya mu mubiri ngo umubiri we uba ufite fiyore nyinshi icyo gihe rero hari ubundi buvuzi tumugenera ariko ntabwo ari ikintu wahita uhanaguraho gutya cyangwa ngo uroza n'uburoso gusa ngo biveho akenera akenera kuvurwa mu bundi buryo ubwo rero ku kijyanye na fiyore ndumva ari ibyo ngibyo keretse niba hari ikindi yifuza yuko twavugaho cyane ariko ni ibyo ruhamya yigeze kuvuga ngo kuki inganda zishyira mu mazi amazi usanga tuvoma ya robine agira ukuntu bayakora bayatiritinga ku buryo ibijyanye n'ibyo umubiri w'umuntu uba ukeneye biba biridoze biri ku kigero kijyanye n'ibyo umubiri uba ukeneye impamvu rero y'iriya ndwara yavuze yo guhindura amenyo twita fiyorovisisi mu cyongereza kuko akenshi abo bantu ibaho baba baragiye bakonsoma amazi akenshi yo ku makano cyangwa se yo ku marobine yo mu duce tw'iwabo wenda ugasanga inganda zacu zitari zagera ku rwego rwo kuyatiritinga ku buryo zibasha kudoza firiwore kuko iyo firiwore igaragara mu duce twagiye tubamo bimwe bita erifie volcanique gukurika kw'ibirunga akenshi noneho ugasanga ntiri konsantere cyane twari biga hose ntabwo bagira icyo kibazo ikindi bavuga ko no muri robine ziba mu mazi biriya turya wenda zisambaza nazo kubera ko ziba zarabaye muri ayo mazi nazo ziba zifitemo firiwore nyinshi biba bigoye rero kugira ngo umuntu utuye aho hantu abure iyo ndwara icyo kure yari abyirukiye aho ngaho gusa nabyo namumara impungenge yaje kwa muganga turamufasha amenyo ye akagira uburyo ahindura igisura agasa neza nk'ay'abandi rero aricyo nakongeraho reka twakire innocent w'imana kuri iyi miti tuba dusanzwe tugura mu isoko yo kubungabungisha amenyo yacu hari iyindi miti baba barazanye irushirizaho ubukari muri ibyo twaba dukoresha kugira tuyikoreshe neza kuko sinabona mu miti twaba dukoresha kari ingirakamaro ko twagerageza ikindi nacyo ni ukuvuga yuko ko twurinda kuza turafungura nk'ibintu bigumye bikonona amenyo yacu cyangwa nk'ibintu bifite ubukari cyane muganga ivete mwabwira iki inosa ndumva ari mu burundi
murakoze cyane inosa ku kibazo cyiza mubajije icyo ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza baza banakitubaza kwa muganga ni ukuvuga ngo iriya miti ngiye kuyirondora ngo nyivuge amazina yose ariko nk'uko nayababwiye buriya buri muti uba ufite uburwayi runaka ugomba kuvura rero iyo ugiye ku isoko ukagura umuti utaramenya n'ahantu ikibazo cye utaramenya uburwayi ubwo ari bwo ushobora gusanga umuti uguze nta hantu uhuriye n'uburwayi bwawe bitewe n'uko nta nama ya muganga ufite ku kijyanye n'uburwayi bwawe rero ikintu nabwira inosa ni uko mu by'ukuri iriya miti yose si mibi ariko ushobora gukoresha umuti udahwanye n'uburwayi bwawe icyiza rero kirimo ni ikihe ni ukujya kwisuzumisha noneho muganga akakwandikira umuti uhuye neza neza n'uburwayi ufite kubera ko uburwayi bw'ishinya burahari ariko nabwo buratandukanye hari uburwayi bufata ishinya gusa hari uburwayi bufata ishinya bikagenda bikagera no ku igufa ibyo byose umuntu agenda akoresha imiti itandukanye rero iyo ugiye ku isoko nk'uko babivuze ngo ni ku isoko nyine iriya miti bagurisha noneho atari no mu mafarumasi akenshi usanga n'ujyayo ntari bukwemerere ko ugenda utaguze nk'uko tubizi abacuruzi akaba nibwo duce dusozera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari kumwe na joy diane ninahazwe yakoze diodone cubahiro yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu gitondo mu yandi makuru azobagezweho mu kurindira muraraharyana ahataryana harara umwasi